iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse edi turayahera muri sudani abakora imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri sudani baracumise umupolisi w'ipete rya generale n'imbugita batako baramwica ejo ku munsi wa kane abategetsi bavuze kandi ko n'umuntu umwe mu bari mu myiyerekano yishwe ku rubuga huriro facebook igipolisi cya sudani cyanditse kivuga ko brigadier generale ali barema hamade yabaye incungu y'igihugu ari ku kazi kiwe kandi ariko acunga umutekano w'abakora imyiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum urufu rwa brigadier generale hamade rubaye urwa mbere rutangajwe ku ruhande rw'abajejwe umutekano kuva iyo myiyerekano itangura muri sudani mu mezi abiri arenga nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ryasabye ejo ku munsi wa kane abasirikare bari ku butegetsi muri mali gutangaza ikirangaminsi cy'amatora gishobora kwemerwa umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres avuga ko agiye vuba kuganira n'abo basirikare avuga kandi ko ariko arakorana n'amashyirahamwe ya afurika iry'ubumwe bwa afurika hamwe na cedeao kugira abaca inzira nyayo izotuma mari ifata ingingo yo kugabanya ikiringo mfata kibanza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kandi antonio guterres yavuze ejo ku munsi wa kane ko oni iriko yiruka n'umwanya kugira ikingira amamiliyoni y'abanyafuganistani bashobora kwinjira mu bibazo bikomeye by'ubutunzi hamwe n'inzara guterres yabwiye abamenyeshamakuru ko ibyahora bibeshaho abanyagihugu muri ico gihugu bitakiriho abarenge ca kabiri c'abenegihugu basigaye bafungura ari uko bahawe imfashanyo n'amakungu avuga kandi ko mu gihe amakungu atonyaragasa akagira ico akoreye hamwe atanke ko afghanistan igiye kwinjira mu bukene butagira izina guterres yavuze kandi ko ubu muri afghanistan hageze aho abavyeyi bagurisha abana babo kugira baronke ico bagaburira abandi bana baba basigaye kandi n'amavuriro ngo agwiriyemwo abana bafise ingwara zo kudafungura neza
washington ijwi rya amerika muri leta z'ubumwe za amerika sentare ntahinyuzwa ariyo cour supreme mu gifaransa yarahagaritse ingingo ya leta ya perezida joe biden isaba abakozi bakora mu mashyirahamwe manini manini gufata incanco za covid cumi n'icyenda atari uko bakazokwama bipimisha buri ndwi ku ndwi no kwama bambaye udupfukamunwa bari ku kazi iyo sentare kandi yaremereye leta gutegeka abakora mu gisata cy'amagara y'abantu muri amerika gufata izo ncanco kuko bakorera mu gisata kitoroshe cyane cyane ku magara yabo n'ay'ababitura sentare ntayinyuzwa yemeje ko leta yarengeje urugero mu gutegeka amashyirahamwe akoresha abakozi bashika ijana gutegeka abakozi babo kwicandagisha ku nguvu urwo rucacu
washington ijwi rya amerika kameruni yakiriye inkino za afurika z'umupira w'amaguru yabaye igihugu cya mbere caronse itike yo kuja mu gice c'umunani c'iryo higanwa ni inyuma y'aho itsindiye etiyopiya ibitsindo bine kuri kimwe ejo kuwa kane mu mugwi a ivyo bihugu birimwo kameruni yabaye kandi igihugu conyine muri mirongo ibiri na bine biri muri iryo higanwa cyatsinze ibitsindo bibiri mu rukino rwa mbere aho cyatsinze burkina faso bibiri kuri kimwe ku munsi w'imana urundi rukino rwo muri uyo mugwi a rwabaye ejo ku munsi wa kane burkina faso yatsinze cap verde igitsindo kimwe ku busa kuri wa gatanu naho mu mugwi B Senegal ihura na Guinea Malawi nayo ikine na Zimbabwe mu mugwi C Maroc ikina n'amazinga ya Comore nayo Ghana itane mu mitwe na Gabo igice ca mbere co gukura namwo kizorangira itariki ya mirongo ibiri z'uku kwa mbere ahazomenyekana imigwi izobandanya mu gice c'umunani c'iryo higanwa
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe leta ya tanzania ivuga ko nta mpunzi y'umurundi mu nkambi za nduta na nyarugusu izimurirwa mu kindi gihugu ni icyemezo kitashimishije abarundi bahungiye muri icyo gihugu nta munsi bokwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri tanzania gusa abakongo nabo nyene n'impunzi nka twebwe ntibabahungure byumvikane rero ko ari ibintu bapfunditse izi mpande zibiri zo kutugirira nabi gusa ata kindi kinyegeje inyuma atari iyo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga k'icyo gihugu uyu ni umurundi wahungiye muri tanzania ingabo z'uburundi zimaze iminsi zitegura ibiganiro n'abaturage mu rwego rwo kubakangurira gukorana nazo mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi naho mu rwanda abatwara abagenzi kuri moto kuri uyu wa kane biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ikoranabuhanga rya mubazi bavuga ko ribahombya amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muracyari kumwe nanjye ederwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abatwara abagenzi kuri moto i kigali kuri uyu wa kane biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana icyuma cya mubazi kibafasha kwishyurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga baravuga ko kibatera ibihombo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
abamotari bavugiriza amahoni icyarimwe bahagaze abandi bagenda bagaragaza icyo bita akababaro kabo uko niko byari byifashe mu mihanda itandukanye y'umujyi wa kigali
mubazi niba umugenzi yazaga nkamubwira ngo kuva hano mu mujyi ujya remera ni igihumbi akabyemera mubazi nimuyishyiraho izaba ari igihumbi n'ijana na mirongo aguterera igihumbi ahabwa ati ngese njya ndenza igihumbi yigende ariyo arengaho n'ubundi nyiri mubazi abara ko wayafashe yarangiza kubara ko wayafashe akayakwishyuza iyi mubazi bakomeje kwinubira baravuga ko baba bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yewe n'abagenzi nta nyungu bayikuraho mubazi icya mbere kirahenda abagenzi icya kabiri nta nyungu y'umumotari ibonekaho n'imwe n'imwe umumotari nta nyungu abifitemo inyungu ufite uwashoye umushinga we kandi umushinga we ntabwo arawugaragariza kuri moto zacu nazane moto ze azane n'ibyo bimashini bye abigaragariza kuri moto ze ntabwo araza twe kudukoreraho umushinga mu myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aho abamotari babaga bageze byabaga bigoye gutambuka ku bakoresha ibindi binyabiziga abapolisi barimo n'abakuru baje gukumakuma abamotari hari n'aho byabaga ngombwa abamotari bagahindura amerekezo ari nako inzego z'umutekano zibakurikira baravuga ko iyi mubazi ije yiyongera ku bwishingizi bwa moto bwikubye inshuro zirenze ebyiri ndetse n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamuka umunsi ku wundi bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakabifata nk'ubundi buryo bushya busa no gutwarira abantu mu kivunge ku nyungu za bamwe nibagurishe moto zacu baduha akazi kuko ntabwo nzagura siranse y'ibihumbi magana abiri ngo nibarangiza njye ninjya nkorera igihumbi bankatseho ijana ayo mafaranga bari abamotari bari mu muhanda n'ay'iki ni gute umuzungu aza akadukoroneza leta yacu ntituvugire twe ntabwo turi abamotari ntabwo turi abanyarwanda abavuganye n'ijwi rya amerika batwara abagenzi kuri moto bakavuga ko basa n'abakorera ubusa noneho baze gusonza sani kuko imana ejo nishimiye indwara z'abana nsigariraho urumva mundakora nk'inyeshyamba urumva mfite perime mfite antirase mfite autorisation rura y'amaye kora nihishahisha urumva umutima wenda gusandara wagira ngo ibi ntabwo ari byiza urumva baduhe agaciro natwe tubeho nabo babeho urumva akapana kuduteza urumva tumaze kurambirwa rwose aka ni agasuzuguro inshuti yanjye ntabwo ntabwo watanga imisoro yose ya leta umuntu aze kujujuza ibyo guca atari agasuzuguro urumva rura n'uriya muhinde baricara bagakora ibintu byabo bakaza batugenera imyanzuro niba rura yaratugurishije ntibibwira abanyarwanda ko yatugurishije tubyemere urumva mu makuru twabagejejeho mu cyumweru gishize batangiza ku mugaragaro iby'ikoranabuhanga rishingiye kuri mubazi ababishinzwe mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura bemezaga ko ari igisubizo ku mumotari n'umugenzi kandi ko bigamije gutsimbataza ikoranabuhanga kimwe no mu zindi nzego z'igihugu nk'intumbero yacyo uyu ni bwana teo neste njanga ushinzwe kurengera abafatabuguzi mu kigo rura nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport public hatangiriye mu mabisi mu mataxi voiture igenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza rero dusanga ko no ku bakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira ku rundi ruhande abatwara abagenzi kuri moto bo bagakomeza gusaba ko inzego zisumbuye kuzibareberera zakwinjira muri iki kibazo nyakubahwa perezida wacu icyo mpamya cyo ni uko nawe atureba aradutabara ko ntawe no kudutabara dufite rwose turabatumye mu mutugira w'ikibazo cy'abamotari amasansi arazamuka imisoro turayitanga icyo dusaba rero ni uko badukora ubuvugizi bagashyiraho abayobozi bajya gufata icyemezo cy'abantu haregendewe ku nyungu zabo ndetse n'izabo radiyo ijwi rya amerika yahamagaye ababishinzwe tugamije kumenya icyo bavuga kuri iyi myigaragambyo y'abamotari bwana daniel ngarambu kuri iyi huriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda tuvugana yatubwiye ko yari mu nama n'izindi nzego biga kuri iki kibazo mu gihe imyigaragambyo yabaga abapolisi basaga n'abahumuriza abamotari babasaba gukomeza akazi kabo bakemeza ko ntawe uzongera kubahanira ko badafite za mubazi icyumweru cyaburaga umunsi ngo kirike hatangijwe ku mugaragaro imikoreshereze ya mubazi kuri moto mu mujyi wa kigali umujyi wa kigali wonyine wihariye abasaga ibihumbi makumyabiri na bitanu bakora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto kugeza ubu ufashwa adafite mubazi kuri moto ye polisi iramuhanisha gutanga amafaranga y'amanyarwanda angana n'ibihumbi mirongo itatu ahabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali leta ya tanzania ivuga ko nta mpunzi y'umurundi mu nkambi za nduta na nyarugusu izimurirwa mu kindi gihugu kereka abanyekongo gusa mugenzi wacu james jovini araduha ibisobanuro kuri iyi nkuru ibi bikubiye mu itangazo riva mu biro by'umurongozi mukuru w'ikambi ya nyarugusu rivuga ko iyo ngingo yafashwe bafatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi haseri iryo tangazo rivuga ko ata mpunzi y'umurundi zizajyanwa mu gihugu kigira gatatu bagasaba impunzi kwiyandikisha gutaha gusa no mu nama zitandukanye zifatiye ku gikorwa cyo guhimiriza impunzi kwiyandikisha ku bwinshi kugira zitahukanwe umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania sudi makibasi yama yahimirije impunzi gutaha ku bushake nyuma y'aho izotahukana ku ngufu bwana sudi makibasi yabariye izo mpunzi ko umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye igihe yakora urugendo rw'iminsi itatu muri tanzania yemereye leta ko mu burundi hari amahoro akwiye ku bw'iyo mpamvu yavuze ko hata ngingo ihari yo gutwara izo mpunzi mu gihugu kigira gatatu
Umukuru w'igihugu ndayishimiye baada ya kufanya ziara nchini Tanzania ya siku tatu, inyuma y'urugendo rwiwe rw'iminsi itatu mu gihugu cya Tanzania, vitu muhimu ambavyo mmevifanya mu bintu nyamukuru yakoze, yeye na rais mwenza wa Tanzania, we na mugenzi we mukuru w'igihugu wa Tanzania, ni kwamba swala la kwenda Ulaya halipo
ikibazo cyo kugenda i buraya ntakiriho mu nama yakoreye ku ruhande rw'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cya tanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'itandatu yavuze ko zo ku bwazo zemerewe kujyanwa mu gihugu kigira gatatu kubera ko mu gihugu cyabo hakiri utunenge twinshi ku kibazo cy'umutekano muke barizwa muri ico gihugu ndugu zangu wakimbizi kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya kongo ambao wana mawazo ya kwenda nchi ya tatu. Sisi hatuna pingamizi kama serikali.
Inshuti zanjye mpunzi mwaje muva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mukaba mufise ivyiyumviro vyo kuja mu gihugu kigira gatatu. Leta ya Tanzania nta kibazo ifise kuri iyo ngingo yanyu. Turazi neza ko mu gihugu cyanyu hakiri ibibazo bikomeye by'umutekano muke. Hari abo dufasha kuja mu gihugu kigira gatatu. Abakeneye gutaha nabo tuzobatahana tumaze kuvugana na leta ya Kongo. Gusa mwibuke ko mu Burayi atari muhiri wanyu lakini kumbukeni kwamba kule siyo nyumbani zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zahaye ikiganiro ijwi rya amerika zo zisanga icyo zahunze kitarakemuka zikongera zigashimangira ko no mu burundi amahoro ataraboneka nyuma y'aho bumvise umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye abyivugira aho yakora urugendo mu gihugu cya tanzania ko hakiri imigwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano mu gihugu basaba leta na haseri kubashakira umuturama kuvuga ko hari ikintu kanaka bobo bagamije bafise ba batanka guserura kubera politike zo muri afurika ni politike zidashoboka kuko nta munsi bokwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri tanzaniya gusa abakongo nabo nyene ni impunzi nka twebwe ntibabahungure hanyuma ntibavuge ati nabo nyene batahe batuvire ku butaka mugabo bakavuga ati abarundi bakeneye kutuvira ku butaka kandi amahoro yarabonetse natwe tubona ko amahoro atabonetse byumvikane rero ko ari ibintu bapfunditse izi mpande zibiri ibi bihugu bibiri cyo kutugirira nabi gusa ata kindi kinyegeje inyuma atari iyo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga kijya gihugu turibuka nk'umukuru w'igihugu cyacu twarigeze kumva avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho utugwi tugwi tumwe tumwe tw'iterabwoba dusanzwe turi mu Burundi abivugira mu makungu rero twebwe natwe nk'abarundi turi mu nkambi y'inyarugusu ibintu nk'ibyo tumaze kubyumva ku murongozi wacu arongoye igihugu cy'u Burundi nyine icyubahiro biradutera ubwoba harutera amakenga kuba twohunguka mu bitigiri dukura seri impunzi z'abarundi n'abanyekongo bose hamwe basigaye mu nkambi ya nyarugusu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'umunani abanyekongo barenga gato ibihumbi mirongo indwi n'icenda mu gihe abarundi basigaye muri iyo kambi bagera ibihumbi mirongo ine n'icenda kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi ry'amerika dusubire mu rwanda imiryango itari iya leta imwe n'imwe yemeza ko hari abaturage bahohoterwa mu bikorwa byo gukingira covid cumi n'icyenda ndetse hari n'abaturage babihungira mu bihugu by'abaturanyi guverinoma iratangaza ko nta muturage ukwiye kwikingiza ku gahato ni inkuru y'umunyamakuru wacu asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda muri iyi minsi mu rwanda hakomeje kumvikana abaturage bavuga ko batifuza guhabwa urukingo rwa covid cumi n'icyenda ndetse hari na bamwe bamaze guhunga igihugu kubera kwanga gukingirwa hari abagaragaza aho kwikingiza bibangamira imyemerere yabo bidushyiraho agahato ntibaduha itegeko tupfirere mu ngo iwacu noneho uwo amabwiriza ananiye uwo azijyana imiryango itari iya leta nayo yatangiye kwerekana ko hari abayobozi bamwe na bamwe bakoresha igitugu muri ibi bikorwa byo gukingira abaturage mu kiganiro n'ijwi rya amerika mudakikwa john uyobora umuryango ugamije guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko serura avuga ko hari ingero bagiye babona zerekana ko mu bikorwa byo kwirinda covid cumi n'icyenda no kuyikingira hari aho abaturage bahohotewe twagiye tubona ingero zitandukanye aho abaturage bahutajwe n'inzego zishinzwe umutekano n'abashinzwe ba youth volunteers urugero nk'ibintu byo gukingira abaturage usanga abantu batabivugaho rumwe kuko kugeza ubu ngubu turumva kese zimwe na zimwe aho abaturage bashobora kuba bahatirwa gukingirwa covid ku ngufu rimwe na rimwe ugasanga abaturage turimo turumva kese z'abaturage banahunga aho batuye kubera kutishimira ko bakingirwa ku gahato uyu muryango usobanura ko nubwo kwikingiza covid cumi n'icyenda bifite akamaro ndetse abaturage benshi bakaba baramaze kubisobanukirwa hakwiye kurebwa ubundi buryo byakorwamo baramutse banangiye birumvikana ko ikiba gikenewe icyo gihe ni uko hajyaho amategeko koko gukingira urugero bibaye itegeko icyo gihe umuturage afite inshingano yo kubahiriza ayo mategeko ariko mu gihe bitaraba itegeko ari ubushake icyo gihe kiba kigomba gushyirwa imbere ni ukuganiriza abaturage nubwo leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu gushakisha inkingo leta ivuga ko gukingirwa muri ibi bihe bikorwa hifashishijwe ubukangurambaga uyu ni are mukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda njyewe nifatiyeho nk'umuturage wa kicukiro ababishinzwe baje mu rugo baratubaza ese mwarakingiwe yego twarakingiwe urwa kangahe urwa mbere urwa kabiri bafite urwa gatatu barabyerekana ukabitangira ibimenyetso niba hari urugo bageramo bagasanga hari abantu batari atarakingirwa urukingo rwa mbere cyangwa urwa kabiri cyangwa se ushobora gukingirwa urwa gatatu atarabikora kangurira abantu kujya kwikingiza kuko inkingo zihari bishobora nabyo kumvikana nabi abantu bakabivuga nabi bitewe n'imyumvire bitewe n'imyemerere twarabibonye twabonye abasezera ku kazi bamara kwikingiza bakongera bagasaba kugaruka ibyo byose ni ukubyitondera kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse uyu muvugizi yumvikanisha ko uwo ari we wese wahutaza umuturage muri ibi bikorwa akwiye kubibazwa ahubwo aho bizaba bagira ibyo bimenyeshwa uwaba yarengereye abibazwe n'ibiba ngombwa akurikiranwe mu gihe u rwanda rukomeje gusaba abaturage kwikingiza ndetse rugashyiraho n'ingamba zikaze zizatuma abadakingiwe batabona serivisi zimwe na zimwe hirya no hino hakomeje kumvikana abanyarwanda bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u rwanda bivuga ko baba batinye kwikingiza mu cyumweru gishize uburundi bwirukanye ku butaka bwayo bamwe muri abo banyarwanda bari bahungiye mu ntara ya kirundo byemejwe na buramatari w'iyo ntara rube hatunga imana mu kiganiro yahaye mugenzi wacu frederic nkundikije mu bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco amakuru atangazwa avuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro abo bantu se basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naragiye ku musozi wa nyakarama muri komine ya bugabira kuganira nabo dusanga abo bantu ni abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima andi makuru ijwi rya amerika rikesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp agaragaza ko hari abandi banyarwanda bagera ku ijana bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yagize icyo abivugaho ku bantu miliyoni cumi cumi n'imwe cumi n'ebyiri batuye mu gihugu hagira gutya hakavamo abantu icumi makumyabiri ijana magana niyo baba bigihumbiye bakavuga bati twebwe izo gahunda leta irimo izo gahunda isi yose irimo kugeza ubu ntiturazumva niba hari abantu batarabyumva bakaba bahitamo guhunga ejo niba bagarura cyangwa se n'ibigarura icyo tuzakora ni iki ni ugukomeza kubasobanurira ni ugukomeza kubigisha kugeza igihe bazumvira inyungu z'urukingo kugeza ubu abanyarwanda bagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana inani makumyabiri na birindwi magana atanu na cumi na barindwi nibo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo doze ya kabiri yo imaze guhabwa abagera kuri miliyoni eshanu n'ibihumbi magana inani mirongo inani n'umunani magana ane mirongo ine na barindwi mu gihe abagera ku bihumbi magana ane mirongo inani na bitanu n'ijana mirongo itandatu na batatu aribo bamaze guhabwa doze ya gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zitegura ibiganiro n'abaturage mu rwego rwo kubakangurira gukorana nazo mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro zivuga ko bashobora gutera Burundi bavuye mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa bagatera ibyo bihugu bavuye ku butaka bw'u Burundi. Abitabira ibyo biganiro barimo abakuru b'amadini, abahagarariye amashyaka n'abahagarariye urubyiruko rutagira akazi. ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloje wirika neza intara zerekewe n'iyo mibonano ni zitanu muramvya hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushiye uburengero bubanza murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'intara ya bujumbura benshi bazi ku izina rya bujumbura rural mu burengero imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru y'imitumba abagendesha amapikipiki n'amakinga aca amafaranga abarongoye amashure yisumbuye abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi urwaruka rwahejeje amashure yisumbuye rutararonka akazi abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi general dobakigade dominique nyamugaruka twara akarere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi ariyo yumvirwa nico itezwe ko aha ni mu ntara ya cibitoke aho ivyo biganiro biriko biraremesherezwa muri iyi ndwi turabigisha ibijanye n'umutekano ico ari co tukaba tumwe tuvuga duti karahara muganda ntibacura umutekano rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo abatumiwe mu biganiro nka pastor samuel ntirampeba wo mu ishengero ryitwa gahore muri yesu kristo yabwiye ijwi rya amerika ko ivyo babwiwe ari ingirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanyi kubera amaso umutekano nka twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufise abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamwo abantu benshi kuko ishengero ni nk'urusenga urusenga rujamwo abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse nagifashe icegeranya ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana nukumva ko umutekano ari w'abantu bose umutekano utariho ntawe tworonkera tuvura imitima y'abizera nicyo gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba abo tutari kumwe ni ukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwa nabo nyine guharanira umutekano hajya tubaye na cyane cyane uwo mutekano avuga ko ari kirumara umukuru w'akarere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza ko uhungabana na gato ariko hafite amakenga menshi ku mbibe z'uburundi u rwanda na kongo dufatiye ku bihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye n'uko imigwi yama itera igihugu yama ihari kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana urubibe na kongo gahana urubibe n'u rwanda ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke nabo bakagira imigwi itera uburundi muri ico gihe rero natwe dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya kongo ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kuturwanya nk'ibigwanisho canke umwasi akabifatirako urugero kaheme bizoza buri amatari waca ibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari igikorwa c'abasirikare n'abapolisi gusa bagenda babikurikize babiganira natashoboye kuboneka ntabwo abapolisi cyangwa abasirikare bokwira uburere bwose mugo bafate nk'akarorero ku bagendesha amamoto bagenda imihingo yose barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene urya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga hanyuma rero uca turabigisha ingene baca bagira batanga inkuru atari kuja hejuru ngo ubwo muvuge ngo ngo mpetse umuntu ameze uko umenya ingene ubikora mu ibanga ukabwirira abajeje intwaro canke abajeje umutekano wawe nuko uraja ati nyamara nzanye umuntu muri aka karere ntahazi ni kuvuga yuko ateye amakenga ivyo rero nivyo dushaka yuko abenegihugu bose baba abajeje umutekano jenerali mugaruka jejwe akarere ka mbere ka gisirikare aramutwara kuva mu minsi iheze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka ku catumye abasirikare bashyirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari ukurinda imbibe biri mu nyigisho agenda atanga igisoda cyari gisanzwe gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganijwe ngo kibe ku mapozisiyo mu babenegihugu imisiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemwo ko hagati muri twebwe hazahavamwo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroriste usanga batera amayonade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho biba ngombwa kuca tubigisha ukuntu babana n'ayo mapozisiyo izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya ca rusizi muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera uburundi bavuye mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe mu kibira haca yitera ku butaka bw'u rwanda canke nk'itera uburundi ivuye muri nyungwe uruhererekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u rwanda mu kwezi kw'indwi n'ukw'icumi umwaka uheze uburundi n'u rwanda byahererekanije abarwanyi mirongo itatu bari mu bafatiwe muri ayo mashamba mu gihe abakuru b'ibihugu vy'uburundi u rwanda na kongo bategetse abatwara ibisata vy'iperereza na cane cane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajanye n'imirwi ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka iyo ngingo yashimwe rwose na jean pierre lacroix icegera c'umunyamabanga wa onu ajejwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu mpera z'ukwa cumi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe eroge urikaneza ijwi rya amerika
mu makuru ya siporo n'imikino kuri wa gatanu mu gihugu cya kameruni harakomeza imikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru hakinwa imikino yo mu itsinda b na c mu itsinda b senegali irahura na guinea malawi icakirane na zimbabwe naho mu itsinda c maroc irahura na comoros maze gabo ikine na ghana nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose you know.